iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi murayumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye isi irazirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya amabi ashingiye ku gitsina uburundi nabwo bwifatanyije nayo butangiza ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu ni akaryo keza kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi ibyagenze neza babishishikare ibyabagoye nabyo babitorere umuti uyu ni minisitiri imelda sabushimike ushinzwe uburenganzira bwa muntu n'iterambere ridakumira mu burundi abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine birukanwe mu ngo zabo n'intambara mu ntara ya rucuru ibihugu bya afurika ntibyishimiye amasezerano y'inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe naho abanyasomaliya makumyabiri na bane bageragezaga gusuhuka barohamiye mu nyanja y'abahinde mu nkengero za madagascar aya makuru n'ayandi twabategura ni mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri uganda aho umutegarugori wa kiza besije umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko nta butabera butabogamye yiteze fidele niyo ngabo aratubwira ibindi
wini byanyima umutambukanyi wa kiza besige yatangaje ko atiteze ko umugabo wiwe acibwa urubanza rubereye muri sentare ya gisirikare inyuma y'uko anyurujwe muri kenya agatahukanwa muri uganda aho yagirijwe icaha c'uko yari afise ibigwanisho hamwe n'ibindi vyaha muri sentare ya gisirikare byanyima mu ndwi irangiye yaratangaje ko umugabo wiwe yafashwe ku itariki cumi na zitandatu y'uku kwezi kw'icumi na rimwe igihe ariko amenyekanisha ku mugwa mukuru wa kenya nairobi igitabo yari yasohoye wini byanyima umupfasoni wa kiza besige yavuze ko ibyaha umugabo wiwe yagirizwa bifatiye ku mpamvu za politike yasabye perezida yoweri museveni gukubitiza agatima mpembero akabona ko kwegeka ivyaha bitagira ishingiro ku batavuga rumwe nawe kugira abanumye ari ibintu bigayitse abategetsi bo mw'ishirahamwe rijejwe agateka ka muntu ku isi Amnesty International n'umutegetsi akomeye n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire muri Kenya batangaje ko habaye inyuruzwa rya Kiza Besigye umuvugizi wa leta ya Uganda Chris Baryomunsi mu ndwi irangiye yaratangaje ko igihugu ciwe kitanyuruza abantu kwihagarikwa rya Besigye mu mahanga ryakozwe hisunzwe gukorana n'igihugu yafatiwemwo umuvugizi w'igisirikare ca Uganda Felix Kulaije yatangaje ko sentare ya gisirikare izocira urubanza Besigye ikurikije amategeko
abanyasomaliya makumyabiri na bane baguye mu mpanuka z'ubwato bubiri bwarohamye ejo ku cyumweru mu nyanja y'abahinde mu nkengero z'ikirwa cya madagascar bashakaga gusuhuka ibindi kuri iyi nkuru eugene mukankusi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa somaliya ahmed muwari mufiki yavuze ko abantu mirongo ine na batandatu bari muri ubwo bwato batabawe abenshi muri abo bagenzi bari urubyiruko rw'abasomali kandi aho bari berekeje ntihasobanutse urubyiruko rwinshi rw'abanyasomaliya rwurira amato buri mwaka mu ngendo ziruteza amakuba rujya gushakisha amahirwe mu bihugu by'amahanga intumwa ziyobowe na ambasaderi wa somaliya mu gihugu cya etiyopiya biteganyijwe ko zijya muri madagascari gukora iperereza kuri iyo mpanuka y'ubwato no guhuza ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha abarokotse
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umwanditsi n'umusizi w'umunyafurika y'epfo witwa Brighton Breitenbach yitabye imana yari afite imyaka mirongo inani n'itanu y'amavuko yari umuzungu wamenyekanye cyane kubera uruhare runini yagize mu kurwanya politiki yo guheza abirabura yitwaga apartheid muri afurika y'epfo eugene mukankusi arakomeza uyu muhanzi Brighton Breitenbach yapfiriye pari mu bufaransa amagambo ye yamamaye yarwanyije byimazeyo politiki y'ivanguramoko ya guverinoma y'abanyakamwe b'abazungu muri afurika y'epfo Breitenbach wari ufite imyaka mirongo inani n'itanu yari ijwi rikomeye mu buvanganzo bwa afurikana kandi yari n'umuntu wanengaga politiki ya apartheid yafunzwe imyaka irindwi mu myaka ya za mirongo irindwi ashinzwe ubugambanyi ubwo yari asubiye mu gihugu avuye mu buhungiro i Paris ibikorwa bye byibanze ku nsanganyamatsiko zijyanye n'ubuhunzi ibiranga umuntu n'ubutabera nk'uko umuryango we wabivuze utangaza iby'urupfu rwe nyakwigendera yavukiye mu ntara ya west cape mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ariko ubuzima bwe hafi ya bwose yabumaze mu mahanga yinjiye muri okera ishami ryari rifite imitekerereze nk'iy'ishyaka african national congress rya afurika y'epfo ariko yakomeje kwizirika cyane ku muzi w'inkomoko ye muri afurika y'epfo ijwi rya amerika noneho tujye muri namibiya aho abaturage bazatora umukuru w'igihugu mushya ejo kuwa gatatu ejo bundi kuwa gatatu nako visi perezida ucyuye igihe netumbo nandi ndayitawa nawe ni kandida ni kandida w'ishyaka swapo riri ku butegetsi kuva kuri independansi atowe yababaye umutegarugori wa mbere na mbere wategeka namibiya fideli niyonga baragarutse abantu batari munsi y'umuriyoni n'ibihumbi amajana ane ni ukuvuga hafi y'igice cy'abanyagihugu bose baba muri namibiya bariyandikishije kugira abatore imigambwe cumi n'itanu niyo iriko ihiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu n'ibibanza mu nama nshingamateka ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora adasanzwe y'imbere y'igihe yabaye muri uku kwezi muri za ambasade zo mu mahanga abajejwe gukingira imbibe zo mu mazi n'inteko zijeje umutekano vyatangajwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora vyerekana ko nandi ndetwa n'umugambwe wiwe uri ku butegetsi swapo bari imbere y'abandi bahiganwa nandi ndetwa afise imyaka mirongo irindwi n'ibiri muri iki gihe yemeye gukora ibishoboka kugira ubuzi buboneke kurushiriza mu gihugu yaratangaje kandi ko afise umugambi wo gutorera inyishu urugero rw'ubushomeri ku bakiri bato n'abahejeje amashuri uri ku bice mirongo ibiri ku ijana yaremereye abanyagihugu kuzokoresha amafaranga agera ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana indwi y'amadolari mu kiringo c'imyaka itanu iri imbere kugira haboneke ubuzi burenga ibihumbi amajana atanu yamara abamunebagura kugura bavuga ko umugambi udashobora gushirwa mu ngiro
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu ibiganiro n'amakuru byose mushobora kandi kubisanga buri gihe cyose ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zirimo facebook na, na youtube kuri vewa radiyo yacu mu makuru y'ibiyaga bigari duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri gurupoma ya bambo teritwari ya rucuru intara ya kivu ya ruguru kubera intambara hagati ya m23 n'umutwe wa wazalendo ni inkuru ya jimi shukurani bakomera urigoma Gurupe ya Bambo ni imwe mu zigize shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ni agace kazwiho kuba karabaye isibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi gurupe ya Bambo iri mu birometero birenga mirongo irindwi na bitanu uvuye mu mujyi wa Goma, igizwe n'uduce tuzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera ibikorwa bitandukanye byahakorewe bitewe n'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo. Aha twavuga nka lokalite ya Kishishe yavuze bivugwaho bikomeye cyane kuba harabereye mu bwicanyi bw'abasivile benshi barenga ijana na mirongo inani mu mwaka ushize ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abagore babarirwa mu majana imiryango mpuzamahanga yashinjaga ibyo byose abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ariko ubuyobozi bw'uwo mutwe bukabihakana kuri iyi nshuro muri ako gace abasivile bagera ku bihumbi makumyabiri na bine bose bakuwe mu mazu yabo ku gahato ibi byemezwa na bwana Isaac Kibira umuyobozi wungirije uhagarariye guverineri w'intara muri groupe ya Bambo wumvikanisha ko ibyo byakozwe kuva mu gitondo cyo ku cyumweru gishize nyuma y'ibitero M23 yari ihanganyemo n'abarwanyi ba Wazalendo avuga ko ibyo byakozwe n'umutwe wa M23 atuka ibambo bifashe nabi na alors ibutare eh, hasi cyumweru kimwe na hariya ibuhambi baje bavuga ngo no abantu bose ntibava muri izo nsisiro baravamo ni M23 yaho ngaho ikabizo alora abantu baravuye muri urwo rusisiro bariruka baje za kabizo za tongo za kirumba n'ikagando Eh, ni benshi cyane ni benshi cyane ahubwo eh, bageze hafi mu bihumbi mirongo ibiri na bibiri eh, nibo bakuwe mu byabo bara- abandi baja mu misozi ni mu ins- n'izo nsiziro zumaze kuvuga ababakuyemo ni M23 avuze eh, ngo nimuvemo uyu muyobozi uhagarariye leta muri ako gace avuga ko ibyo bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane ni niho yashakaga kugira ngo abantu bavemo baje baranyura aho ngaho no kugira ngo no bashyire abantu mu mateso gakomeye Ni- inyuma yaho nibamara guteseka n'abandi bamara gu- bamaze guhungira mu bihugu byo byo bya kure eh, bazabone yuko ha- ni hahisa eh, hahise nk'igihe kirekire ng'imyaka nyinshi cyane abo bantu boza bamaze kuza bakavuga guno na- natwe twari dutuye hano ugasanga yuko bizanye imbururu nyinshi cyane ima- aho turi gu- kwibaza twese tukavuga kubera niki bari kuvuga ngo no abanyarusisiro abanyakihugo bave mu mu byabo bagende mu buhungiro bashaka iki koko mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika bwana lawrence kanyuka umuvugizi wa politiki wa m makumyabiri na gatatu ahakana ibivugwa n'uyu muyobozi we yumvikanisha ko abakoze ibyo ari abarwanyi bagize imitwe ya wazalend ikorera muri ako gace abakora ibyo byose ni abitwa mayimayi wazalendo ndetse n'imitwe ya semse ubu ngubu leta yise wazalendo abo bica abaturage kandi bakanatwika amazu muri bambo emuventura baratubeshyera cyane rwose ubundi leta niyibaha imbaraga kuko twebwe iyo baduteye twirwanaho ibyabaye muri bambo ntaho bihuriye na gato na emuventura ahubwo ni iyo mitwe yabikoze ariyo mayimayi wazalendo semse ndetse n'indi yose leta yise wazalendo ikayiha imbaraga ariko umutwe wa smcfdp ushinjwa na m makumyabiri na gatatu nawe urabihakana avugana n'ijwi rya amerika eritiye gashegu habimana umuvugizi wa smcfdp arashinja umutwe wa m makumyabiri na gatatu efe turakuvuga ko twari twe turi inyuma yo kwirukana abaturage bo muri za kagando za bambo za butare za bundasi shango za gashavu za bukombo kwa ngo tubashyire ku masantere agamwe icyo ni ikinyoma mbese kuri eventura ni ubucuruzi bw'ibinyoma no gucuruza uh, akababaro k'abaturage babe n'ibyabo ni ukuvuga ngo eventura bafite impamvu zabo batabidushyiraho twe nka semuse de fdp bwana gashegu yongeraho ko hari icyo m makumyabiri na gatatu yabigamije mu kwirukana abo basivile nyine kugira ngo bashyire bari abaturage ahantu hamwe bazane abaturage bashya bavuye mu burere bwo mu rwanda cyangwa bari abaturage bashyire hamwe kugira ngo semuseni ikazajya kubataka ku maposisiyo- mu mapozisiyo yabo ari mu burere bwa murimbi za kabizo cyangwa za bukombo santire cyangwa za niyo mpamvu M23 iri gusa kuba bari bari abaturage bava mu ngini yabo mu burere bwabo batuye mu mazu bwabo babone kuntu bari abaturage baba- babakisha ibyabo n'ubutaka bwabo n'amazu bwabo nubwo izo mpande zose zikomeje guterana amagambo kuri iki kibazo amasoko atandukanye y'ijwi rya amerika yabashije kuvugisha yemeza ko muri iyi minsi agace ka bambo gakomeje kugaragaramo imirwano aho buri wese mu bahanganye ashaka kukigarurira ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu bigoye kumenya uwaba ayoboye gurupe ya bambo cyane ko ibirindiro bya m makumyabiri na gatatu na wazalendo bi- biteganye kandi ku isaha ku isaha urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana ibi birimo kuba mu gihe ibiganiro by'i rwanda bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo bikomeje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u rwanda na kongo kugeza ubu ntabwo barabona umwanzuro ufatika ushobora kurandura burundu umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ijwi ry'amerika amakuru tuyakomereze mu burundi uburundi bwifatanyije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina uburundi rero uyu munsi bwatangije im- ubukangurambaga buzamara iminsi cumi n'itandatu Thierry ndayishimiye yaduteguriye inkuru Icivugo ngenderwako cy'uno mwaka kivuga kiti twerekeza ku myaka mirongo itatu y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuze amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kino civugo gihamagarira abo bose bakora batiziganya ngo amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme atuzwe na cane cane amareta gusubiza amaso inyuma bagasuzuma intambwe bageze ko mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurandurana n'imizi ubwoko bwose bw'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gihe haheze imyaka mirongo itatu itatu yose hatewe umukono ku mugambi w'i Beijing mu kwifatanya n'amakungu mu gutanga uzicesi iyo minsi cumi n'itandatu yo kurwanya amabakorerwa abakenyezi mu Burundi umushikiranganje Imed de Sabushimike ajejeho gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira yamenyesheje ko ari akanya keza ko gusubiza amaso inyuma Uburundi bukaraba aho bugejeje mu gukingira no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina burundi burifatanya n'amakungu mu gutanguza isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina bigatuma atabo bishikana cyangwa ngo bashikane imiryango yabo ni akaryo keza kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi umushikiranganje Imed de Sabushimike anavuga ko muri ico kiringo c'iminsi cumi n'itandatu hategekanijwe ibikorwa bitandukanye mu ntara zose vy'imenyekanishwa ry'umugambi uhinyanyuye w'igihugu werekeye kurwanya amabi afatiye ku gitsina uno mwaka iri sekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu biciye mu gushigikira yivuye inyuma ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi aha twavuga ishingwa ry'ibanki yabagenewe itegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kurwanya inda z'indaro hamwe n'igwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe ijwi ry'amerika ryavuganye n'umukenyezi karire kinyana jeanette yikorera utwiwe akanakurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'abakenyezi n'abigeme mu burundi atubwira uko ico kibazo cifashe mu gihugu ubonye umukenyezi mu burundi ashobora gukora akazi kose ashaka kandi akarondera n'ingurane mu mabanki cyangwa mu mamikrofinance atarindiriye ipoteke y'umugabo ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo ngo cyangwa mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina cyiwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyangwa mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi novuga nti ni violence psychologique mu rurimi rw'igifaransa uyu mukenyezi anavuga ko amabakorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina mu guhabwa ubuzi n'iyindi mirimo hari aho bicibonekeza mu bakoresha bamwe bamwe karire kinyana akavuga ko uruhare runini rwo kubirwanya bishimikiye cyane cyane ku bayakorerwa mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ku ibyo byo kuryamana cyangwa umugabo nabyo birahanwa ubundi birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe mugabo n'ubwo rugero ruriko ruragabanuka cyane iyo umugore we wenyine atabifitemo uruhara ahubwo umukenyezi niwo yategerezwa kwihagarara abarundi bose bahamagarirwa kwitabira iryo sekeza no gukurikirana ibikorwa byategekanijwe muri ryo kugira ngo hategwe intambwe iboneka mu gutsimbataza agateka k'umukenyezi n'umwigeme nabo babone guteza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bwo gushigikirana ikiringo c'iminsi cumi n'itandatu gitangura kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi na kumwe kikarangira kuwa cumi ukwezi kwa cumi n'abiri ibirori vyo guhimbaza icese iryo sekeza bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa komine gihanga mu ntara ya bubanza thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
tube tuvuye gatoya mu biyaga bigari ibihugu bya afurika ntibyishimiye amasezerano mashya yavuye mu nama mpuzamahanga ya loni ku mihindagurikire y'ibihe bita cop makumyabiri n'icyenda yarangije imirimo yayo ejo ku cyumweru i baku umurwa mukuru w'igihugu cya azerbayijani fideli niyongabo araduha ibisobanuro mu masezerano mashasha ibihugu biteye imbere kurusha ibindi bitegerezwa guterera imiliyaridi amajana atatu y'amadolari ku mwaka agenewe ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi azokoreshwa mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gufasha ivyo bihugu gushira uburyo kurushiriza mu masoko ntanganguvu atageramira ibidukikije nyamara abanyafurika n'abandi basinzikajwe kurusha n'ingaruka ryiyongerekana ry'ubushuhe ku isi batangaje ko ayo mafaranga adakwiye umugwi w'ibihugu biri mu nzira y'amajambere uzwi ku izina rya G 77 hiyongeye ko n'ubushinwa wasabye ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi gutanga triliyoni imwe n'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari ku mwaka agenewe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu nama yarangije ibikorwa byayo kuri uyu w'imana bamwe mu banonosoye ivyerekeye ubutunzi batangaje ko ayo mafaranga ari yakenewe kugira afashe guhangana n'ingaruka z'iyongerekana ry'ubushuhe ku isi bwatewe n'imyaka amajana n'amajana ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi vyamaze rikoresha amasoko ntanganguvu ageramira ibidukikije vyatumye ubushuhe bwiyongera bitera ihindagurika rikomeye ry'ikirere ryateye imyuzure n'uruzuba mu nama ya nyuma y'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe Chandni Raina yari ayoboye abaserukira igihugu c'Ubuhindi yatangaje ko imiliyaridi amajana atatu y'amadolari yemewe n'ibihugu bitunze kurusha ibindi ateye isoni ari ntica ntikize mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Azerbaijan Baku umuyobozi w'ikigo Power Shift Africa giharanira gukingira ibidukikije Mohamed Adow yaranebaguye amasezerano yapfunditswe Mohamed Adow yagize ati To be able to tackle climate change effectively is massive reductions in emissions.
Dushobore guhangana neza n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, ibyo dukeneye ni kugabanya bikomeye imyuka mibi yonona ibidukikije tubungika mu kirere. Ikindi gikenewe ni uguha ibihugu bisinzikare kurusha ibindi uburyo bwo guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe hamwe no kubishumbusha ku byo bitakaza kubera izo ngaruka. Ibyo ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi biriko vyemera gutanga muri iki gihe ni bice mirongo ibiri ku ijana gusa vy'ibikenewe hamwe mu by'ukuri twaba badushaka kugabanya imyuka igeramira ikirere no gufasha ibihugu bisinzikara kurusha ibindi guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe twotegerezwa kubiha imfashanyo
bisaba umuyobozi w'ikigo power shift africa mohamed ado yatangaje ko amasezerano yapfundikiwe mu mpera z'iyi ndwi ibaku ku mugwa mukuru wa Azerbaijan arekurira ibihugu biteye imbere kubandanya bicura bufuni na buhoro ibihugu vyo muri Afrika ku mugabane wa Afrika wasinzikajwe n'ingaruka z'uruzuba mu bumanuko bwabo n'imyuzure yabikiye bigacika mu buraruko bw'ako karere abatari bake bavuga ko imfashanyo y'amafaranga agenewe kurwanya ihindagurika ry'ibihe yatanzwe gushika ubu nk'ingurane akaba yiyongeye ku madeni ibihugu byari bisanganywe ivyo bihugu bifise impungenge ko ibintu bizogenda nk'uko no muri iki gihe
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi rya amerika turacyari ku makuru y'afurika ariko noneho tugane mu majyepfo yayo by'umwihariko muri zimbabwe abarwayi ba kanseri n'abakorera n'ababakorera ubuvugizi barasaba leta gukora ku buryo bwose ku buryo ibigo bivura kanseri bigira ibikoresho bikenewe kandi bihagije ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika columbus mavunga ari iharare muri zimbabwe muregezwaho na eugene mukankusi funga munyeza uba mu murwa mukuru wa zimbabwe harare avuga ko yasanganywe kanseri y'ibere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi munyeza avuga ko ibitaro bya leta bya zimbabwe bitari bifite ibikoresho byo kumuvura no kumwitaho kandi ko ibitaro byigenga byari bihenze cyane yagiye kwivuza muri afurika y'epfo aho nyuma baje kumumenyesha ko yakize kanseri If I didn't have money, I would be gone.
iyo nari kuba ntafise amafaranga nari kuba naragiye nari kuba narapfuye kuko kwivuza birazimvye cyane ubwo rero kuba nararusimbutse ndabikesha ahanini kuba nariyumviye neza sinacika intege hamwe n'ubuvuzi nahawe
raporo y'igihugu iheruka ku barwayi ba kanseri muri zimbabwe yasohotse mu kwezi kwa cumi ivuga ko abarwayi barenga ibihumbi birindwi bashya barwaye mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani no mu wa bibiri na cumi n'icyenda abarwayi igihumbi bapfuye bazize iyo ndwara eric chokunoga ari mu kigo cya zimbabwe gishinzwe indwara ya kanseri in terms of uh, cancer deaths the leading causes of nk'uko iyo raporo ibivuga ku bijyanye n'impfu zituruka kuri kanseri iza ku isonga ni kanseri y'inkondo y'umura bityo rero iyi kanseri y'inkondo y'umura yari imbere cyane ugereranyije n'izindi iyakurikiwe n'iya prostate n'iy'urwungano ngongozi hakurikiraho iy'amabere n'iy'umwijima
umuryango udaharanira inyungu cancer association of zimbabwe uvuga ko ubwoko bwinshi bwa kanseri buvurwa bugakira gusa raporo yumvikanisha ko abarwayi batabona ubuvuzi kugeza kanseri imaze kubarenga
dukeneye kandi uburyo burambye bwo gushaka amafaranga amafaranga y'imbere mu gihugu ku buryo bufatika buzatuma gahunda zijyanye no kuvura kanseri zishyirwa mu bikorwa ku buryo busesuye nk'uko bikorwa kuri virusi itera sida no mu bikorwa bijyanye n'indwara sida ubwayo
munyeza avuga ko kwivuza kanseri mu bitaro byigenga bihenze kurusha gushakira ubuvuzi mu mahanga avuga ko abarwayi ba kanseri biba ngombwa ko bajya hanze y'igihugu iyo badafite amafaranga yo gushakira imiti mu bitaro byigenga ku badafite ubushobozi bwo kwivuza ahandi munyeza avuga ko amahirwe yo gukira aba ari make cyane
wibuke ko muri zimbabwe imashini zibiri gusa arizo zifashishwa mu kuvura kanseri ubu zose zikaba zarapfuye imwe iri bulawayo iyindi nayo iri harare
mu butumwa iherutse kugeza ku ijwi rya amerika mu minsi mike ishize minisiteri y'ubuzima ya zimbabwe yaragize iti ibigo bikora imashini zifashishwa mu kuvura kanseri muri zimbabwe birimo kuvugururwa mu minsi ya vuba cyane bizaba bikora minisitiri w'imari muri zimbabwe muturi ncube umwaka ushize yashyizeho umusoro ku isukari hagamijwe gukusanya amafaranga yo kunoza serivisi ku barwayi ba kanseri kugeza ubu ayo mafaranga ntaragezwa muri serivisi zivura kanseri hagati aho munyeza avuga ko ateganya kujya mu buhinde gukoresha ibindi bizamini kugira ngo amenye neza ko nta kanseri ikimurangwamo
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri icyo kibazo rero cya kanseri muri zimbabwe dushorejeho aya makuru gusa muri make mbibutse ko uyu wa mbere tariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi na kumwe ari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina uburundi nabwo bwifatanije n'isi yose butangiza ubukangurambaga kuri iki kibazo ubukangurambaga buzamara iminsi cumi n'itandatu muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri gurupoma ya bambo teritwari ya rucuru intara ya kivu ya ruguru kubera intambara hagati ya m23 n'umutwe wa wazalendo abaturage ba namibiya bazatora umukuru w'igihugu mushya ejo bundi kuwa gatatu visi perezida wa repubulika ucyuye igihe netundo nandi nawe ni kandida ahagarariye ishyaka swapo riri ku butegetsi kuva namibiya ibonye indepandansi atowe rero yaba abaye umutegarugori wa mbere na mbere waba ategetse namibiya abanyasomaliya makumyabiri na bane baguye mu mpanuka z'ubwato bubiri bwarohamye ejo ku cyumweru mu nyanja y'abahinde mu nkengero za madagascar bashakaga gusuhuka abandi mirongo ine na batandatu batabawe bakiri bazima somaliya irateganya kohereza intumwa muri madagascar gukurikiranira hafi ankete kuri izo mpanuka bibaye na ngombwa nabo bakazigiramo uruhare naho umwanditsi n'umusizi w'umunyafurika y'epfo witwa Britain Britain Bar yitabye imana yari afite imyaka mirongo inani n'itanu y'amavuko ni umuzungu wamenyekanye cyane kubera uruhare runini yagize mu kurwanya politiki yo guheza guheza no gukumira abirabura yitwaga apartheid muri afurika y'epfo yaguye i Paris mu bufaransa aho yabanje kuba bwa mbere na mbere ari impunzi nuko aza kubona ubwenegihugu bwaho ariko afurika y'epfo ntiyayitengushye yari ikimuri ku mutima yahoraga ajyayo kenshi cyane maze rero banywa b'ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane mbifurije umugoroba mwiza murakarama